mtazamaji ya Amerika. Ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka.
Kaze mu biganiro byacu.
Ibyishimo kuri twebwe urabona umunsi w'irayidi aba ari umunsi w'ibyishimo dusangira n'inshuti n'abavandimwe tuba twateguye amafunguro ya sipesiyare akenshi abenshi hari ayo bazi nk'ipirawundi akenshi batuziho ariko n'ibindi byose biba bihari uwo ni umupfasoni w'umu isilamu mu rwanda avuga ku bugene biteguriye guhimbaza irangira ry'iramazani iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye ari mu rugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu muri kenya n'ingingo y'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi muri amerika fbi yo kudakurikirana hillary clinton ku bugene yavyifashemwo ku bijanye n'amakuru y'ibanga yo mu kazi kiwe yari ashinzwe k'ubushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi bya leta zunze ubumwe za amerika fbi james comey yatangaje uno munsi wa kabiri ko ibiro fbi vyemera ko bidakenewe ko Hillary Clinton yagirizwa ivyaha vy'uko nimba yavyifashemo nabi ku makuru y'ibanga igihe yamushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatandatu Hillary Clinton yarabonanye n'abajejwe itohoza b'ibiro FBI mu kiringo c'amasaha atatu kugira baganire ivyerekeye ikibanza co gushiramwo ubutumwa bwa email bwo ku giti ciwe yakoresheje mu mabanga yiwe y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire umuyobozi w'ibiro FBI James Comey avuga ko naho hari ivyemezo vy'uko Hillary Clinton ashobora kuba yararenze ku mategeko babona ko bidakenewe ko akurikiranwa n'ivyaha amenyesha ko Hillary Clinton yakoresheje ku giti ciwe ibibanza bitari bike bikoresha ubutumwa bwa email bw'amabanga yiwe yari ashinzwe y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ibiro FBI vyasomye ubutumwa bwose bwa email bugera ku bihumbi mirongo itatu mwitohoza ivyo biro vyagize ivyo biro bimenyesha ko bumwe muri ubwo butumwa bwarimwo amakuru y'ibanga igihe bwarungikwa yamara umuyobozi w'ibiro FBI James Comey avuga ko atavyemezo ko hoba hari ubutumwa bujanye n'ivyakazi Hillary Clinton yoba yarafuse n'impaka yamara amenyesha ko we n'abakozi biwe batavyifashemwo neza na gato ku bijanye n'amakuru y'ibanga tuje muri afurika naho muri somaliya abategetsi n'abanyagihugu bavuga ko umuntu akekwa kuba ari umugwanyi wa al shabab yateye grenade mu iduka riri mu gisagara ca mogadishu kuri uno munsi wa kabiri akomeretsa abantu icenda abukar shik ahmed komiseri wa district ya wadajir yavuze ko uwo muntu akekwa kuba ari umugwanyi wa al-shabab yakoze ico gitero mu iduka ryuzuyemo abantu benshi acarahunga abanyagihugu bariko barasuma ibikoresho vyo guhimbaza umunsi mukuru mutagatifu mu idini rya islam uwo munsi akaba ari id elfit uranga iminsi yo kwisonzesha no gusenga ugiye guhimbazwa ku isi yose ejo ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu fadumo zagji umunyagihugu yabonye icyo gitero ahagaze aho yari karadandariza amazi yavuze ati grenade imaze guturika natangaye cyane cyandinyegeza nk'umunota umwe hama mbona abantu bashika kuri cenda bafise ibikomere baguye hasi ati kandi muri bo harimo umukenyezi yari yibungenze ku yindi nkuru yerekeye somaliya perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yatangaje ko igihugu ciwe kizosubira kwiyumvira ku migambi yacu yo gukura inteko muri somaliya hamwe inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zotera zija mu nzira nziza mu ijambo yashikirije abamenyesha amakuru inyuma y'inama n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buseruko ku mugwa mukuru wa uganda kampala ejo kuwa mbere perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yatangaje ko impamvu nkuru yo kuja muri somaliya kwari ugufasha abanyasomalia gushiraho igisirikare cabo yamara imyaka icyenda inyuma yaho ngo icyo gisirikare ntikirashigwaho perezida museveni amenyesha ko badashobora gushigikira ibintu nk'ivyo yamara yatangaje ko yaganiye icyo kibazo n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa afurika hamwe n'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yamenyesheje ko muri iki gihe abantu badafata minenegwe ivyerekeye igisirikare ca somaliya amenyesha ko uganda izoshigikira uwo mugambi niyo yabona ko umugambi wo gushiraho ico gisirikare uri kurakora avuga ko igihugu ciwe kitazokura inteko zaco niyo baba bariko batera baja mu nzira nziza no kuvuga inzira yo gufasha abanyesomaliya gushiraho inzego bakeneye cane cane igisirikare c'igihugu uganda yari yatangaje mu kwezi guheze ko imigambi yo gukura inteko zayo muri somaliya mu mpera z'umwaka uza
ibitero by'ubwihevyi vyaraye bikozwe mu bisagara bitandukanye vy'igihugu ca Arabie Saoudite ejo ku munsi wa mbere muri ivyo bitero hakaba hari cakozwe mu gisagara gitagatifu c'idini rya Islam i Medina cahitanye abantu bane gikomeretsa abandi batanu aha i Medina igitero cakorewe ku kirindiro c'abapolisi bari kw'irembo ry'ikibanza ca mbere gitagatifu mu idini rya Islam ico kibanza bacita umusigiti w'umuhanuzi ni ikibanza umuhanuzi muhammad w'idini rya isilamu yahambiwemo abayisilamu miliyoni n'imiliyoni ku isi barahagendera buri mwaka iyo bagize urugendo rutagatifu baja imaka umushikiranganji wa arabi saudite w'intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko umwihevyi yaturikije iyo bombe yari yambaye yari yambaye inyuma yaho ahagaritswe n'abajejwe gucungira umutekano w'aho hantu muri aka kanya ntawuritira ico gitero
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca israel benjamin netanyahu yahagaze mu gihugu ca kenya n'umunsi ku wa kabiri mu rugendo arimwo mu bihugu bine vyo muri afurika inyuma y'uko yashitse mu gihugu ca kenya netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko urugendo rwiwe rugenewe gusubira gukomeza imigenderanire n'ibihugu vya afurika netanyahu atangaza ko akarere ka afurika kariko karagira intambwe zikomeye mu vyerekeye iterambere amenyesha ko ivyo bizogirira akamaro impande zose ibibazo vyerekeye imitahe no gufashanya mu bijanye n'umutekano nivyo bizoshimikirwa ko kurushiriza mu rugendo rwiwe umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amenyesha ko igihugu ciwe cifatanije n'ibihugu vya Afrika mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba amenyesha ko ari urugamba rusangi nirwo rugendo rwa mbere umutegetsi w'igihugu cya Israel agize mu karere ka Afurika mu kiringo c'imyaka mirongo itatu imigenderanire hagati ya Israel n'ibihugu vyo muri Afurika yaratosekaye inyuma y'ingwano hagati y'ico gihugu n'ibihugu vy'abarabu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu radiyo ijwi rya amerika washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho abayisilamu muri icyo gihugu biteguriye gusozera ikiringo cy'ukwezi kw'iramazani bari bamazemo iminsi mirongo itatu mu gusozera icyo kiringo mu gisagara cya kigali cyane cyane mu masoko abayisilamu bari benshi bagura ibifungurwa hari ababwiye ijwi rya amerika ko ikiringo barangije cabagoye cyane bitewe n'ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku isoko nibyo umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi adushikiriza ni ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri turi mu isoko rya nyarugenge ryubatse mu mujyi wa kigali abantu ni urujya n'uruza cyane cyane biganjemo abayisilamu bari mu gice gicururizwamo ibiribwa baragura ku bwinshi biteguye umunsi w'ejo w'isozwa ry'igisibo cya ramadani ni umunsi ukomeye cyane mu rwanda kuko leta nayo igena ikiruhuko ku bakozi bose mu gusoza iki gisibo abayisilamu nasanze mu mujyi wa kigali barimo guhaha ibintu binyuranye babwijwe rya mbere kuko biteguye umunsi wo gufungura uteganijwe kuba kuri wa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi ibyishimo kuri twebwe urabona umunsi w'irayidi aba ari umunsi w'ibyishimo dusangira n'inshuti n'abavandimwe tuba twateguye amafunguro ya sipesiyare akenshi abenshi hari ayo bazi nk'ipilawu niyo akenshi batuziho ariko n'ibindi byose biba bihari ubu uri mu rugo nyine arabona ko hari ikintu kidasanzwe gihari mbese ubu hahumuye abaturanyi ubundi bari guhumurirwa nawe urabyumva umunsi wo gusiburuka tuba twiteguye gutuma inshuti n'abavandimwe kugira ngo dusangire mwabiteguye gute tuvuga ngo ni uguteka tugahaha tugatumira abaturanyi tugasangira umunsi wo gusoza igisibo ku bayisilamu uwo munsi urangwa n'ibikorwa byo gufasha cyane cyane abatishoboye hirya no hino mu mujyi wa kigali wasangaga abantu bari mu maduka acuruza imyenda ndetse n'ibiribwa baragura ibyo bajyana mu mago yabo ndetse banagura ibyo bajya gufashisha abatishoboye kugira ngo bose umunsi mukuru uzabashimishe nka twana ndi umucuruzi nza namurira nayo bumva ariko nasibye noneho mbinyibutsa wa muntu usabye binyibutsa ko yanzara ku kibabaza ko amafaranga dutanga yo gufasha abo bantu kugira ngo nabo babahahire mbere y'uko dusiburuka umukene abagomba kugira ikintu abona n'utaba umusilamu n'umukirisitu n'utagira idini ari umukene ukaba umuzi ugomba kumufasha kuko n'imana yabiguhembera ejo tugomba gufasha abana nk'abana batishoboye abatabonye umwenda tukabagurira Eh, tuba twaguze noneho uka- ukamenya abana bo muri karitsiye ku buryo u- ubahamagara nk'ejo bavuye gusari ukabaha imyenda bakambara nubwo abasilamu muri iki gihe cyo gufunga bategekwa gufasha ndetse no gusangira n'abakene abaganira n'ijwi rya amerika ndetse n'abacuruzi bemeza ko kubona amafunguro ahagije muri iki gihe bitoroshye bitewe n'uburyo ibiciro ku masoko byazamutse hari bamwe batangaza ko umubare w'abo bajyaga batumira ngo basangire uzagabanuka bitewe n'amikoro make nta bakiriya bari kuza bata ibintu birahenze ntabwo ari ukwera idi ni ukubera izuba ahubwo ubu ikiro cy'inyanya nangaye hano ikiro cy'inyanya ubu ni magana cyenda
ibintu byazamutse cyane cyane ibi- byikubye nk'inshuro nk'ebyiri ariko kubera ko ugomba gusangira n'abantu nyine wirengagiza ibyo biciro bitume ntibikuze guhaha namwe muri iki gifungo mwahuye n'ikibazo cyo kuko ibiribwa bihenze cyane ibiribwa birahenze kuko birahenze byo Ubu bizatuma mwishima umunsi wo gufungura nta neza kibazo tuzafungura ubwo se wenda niba watumiraga abantu ijana kubera icyo kibazo ubwo ntibishobora gutuma babigabanya Eh, uragabanya utumira nk'abantu nka makumyabiri na batanu eh, mbere watumiraga bangahe natumiraga nk'abantu mirongo ine na batanu cyangwa mirongo itanu ego ubukungu bwifashe nabi biteganyijwe ko gusoza igisibo cya ramadani biba kuri uyu wa gatatu umunsi leta itangaho ikiruhuko mu gusoza ukwezi kw'igisibo uwo munsi usozwa n'isengesho ribera kuri stade regionali ya kigali rigahuza abasilamu benshi batuye mu mujyi wa kigali iryo sengesho rinabera hirya no hino mu gihugu aho abasilamu bahurira mu misigiti yabo bagasenga ni umunsi urangwa n'ibyishimo byo gusangira amafunguro yaba ku bayisilamu ndetse no kuri bagenzi babo mu yandi madini asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane yasumta kaboyi tukiri mu rwanda haheze iminsi mike umugambi wa leta y'u rwanda wo kuduza amatagisi ku mpuzu zamaze kwambagwa zizwi nka cagura utanguye gushyirwa mu bikorwa ni umugambi ugenewe guca intege impuzu zambawe ugaha akaryo ibikorerwa mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru turabashikiriza mugenzi wacu na eric bagira ubusa
uyu mwanzuro wo kuzamura imisoro igamije guca intege ubucuruzi bw'imyenda abandi bambayemo izwi nka caguwa watangiye kubahirizwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi nk'uko byari biteganijwe kuri gahunda ya leta y'u rwanda uyu mwanzuro ugamije guha agaciro ibikorerwa mu rwanda ingaruka zawo zatangiye kwigaragaza ku masoko abonekaho iyi myenda kuko yatangiye kubiyanga umwenda wa caguwa u rwanda rushaka guca mu isoko rya biryogo urabona ko abawucuruza biganjemo urubyiruko muri aya masaha ya mu gitondo rero bararwanira kugira ngo buri muntu abashe kuba yabona icyo yatahana ni inkomati nyine nk'abakomatira amazi ni uburyo ubona ko butoroshye hano mu isoko rya biryogo i nyamirambo mu karere ka nyarugenge waramuseshefu Eh, ndakubona nawe waje gushaka icyo gucuruza nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radiyo ijwi rya amerika turi kureba iyi gahunda leta yafashe yo kugira ngo ice caguwa ariko turabona uburyo mumeze hano ubwabyo ntibyoroshye iyi gahunda mwayibonye mute iyi gahunda rwose twiteguye ko ikizaba cyose tuzacyakira ariko ubundi baraduhemukiye kubera ko yari idutunze kandi yari itunze abanyarwanda benshi ubwo yatangazaga ku mugaragaro ingengo y'imari y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi claver gatete yavuze ko mu ishyirwa mu bikorwa ryayo hazabaho no kuzamura imisoro ku myenda ya caguwa n'inkweto umusoro ku myenda yambawe second hand clothes iziyongera kuva ku madolari zeru n'ibice bibiri ku kiro kugera ku madolari abiri n'ibice bitanu ku kiro naho umusoro ku nkweto zambawe ukaziyongera kuva ku madolari zeru n'ibice bibiri kugera kuri madolari atanu hari abigiriye inama yo guhunika biteze ko igihe leta izaba yatangiye guhanika imisoro bizababera inyungu ku barangura amabaro y'ibya caguwa arabona umugabo agasiba undi mbega muri makeya ibura uragenda ukayishaka kwishaka ntabwo iboneka neza kubera yuko ibiciro byaruriye biragenda bigera kure n'abazifite rero baraziborotse kugira ngo iriya misoro yorire Urabona twaranguraga nka mirongo ine na bitanu bagejeje kuri mirongo irindwi na bitanu yaguraga nk'ijana bagejeje ku ry'itanu rero urabumva nyine ni ibintu bikaze muri makeya abakora umurimo wo gucuruza caguwa bari mu ngeri zose by'umwihariko urubyiruko babwiye ijwi rya amerika ko ari ikibazo kuba icyemezo cy'abafatiwe cyarahutiweho nta nganda ziri imbere mu gihugu zisimburiye caguwa umuntu yavaga mu bujura akizira muri abakobwa bagata uburaya bagacuruza iyi myenda nibayica se tuzabaho dute izo nganda ziri hehe erega n'iyi myenda tuba turimo kurangurira caguwa yigeze kuba mishyashya ariko iraza ikadufasha kuyirangura kuri make tukayiha n'abandi bakayambara kandi ntabwo ari umwanda mu bigaragara nk'iyi yose bambaye ni magazi ni caguwa na gusa urabona niba ari umwanda ntabwo ari umwanda ariko mu rwanda nta ruganda twavuga ngo rukora umwenda do karite ntarwo ntarwo ntarwo
ababibamo bati guca caguwa byasaba no kubanza guca ubukene bwugarije abatari bake ahubwo caguwa nibayice bazace n'abakene gute kuko iyi myenda ni- ni- ni iy'abantu baciriritse ubundi buri muntu wese ayibonamo yibona muri iyi caguwa aba yaje gushaka imana mu mbaga y'abaganiriye n'ijwi rya amerika harimo abavuze ko ubuzima nibukomeza gusharira bazahitamo guhunga igihugu mu mugambi wo gushaka imikorere bisangamo caguwa niba iki gihugu turakivamo tuzajyana yacu ntabwo ari gereza wagihunga kabisa aho kugira ngo ujye kwiba kuko caguwa iramutse icitse uzajya ugenda mu nzira umuntu agutera icyuma kwaka agatelefoni kawe reba iyi mbaga y'aba bantu bari aha hose batunzwe na caguwa n'abandi tutabona ahangaha n'abataje ni caguwa igihugu cyose ngaho ibaze rero kugira ngo aba bantu bazafatwe ku munwa gusa hakaba n'abandi batsimbaraye ku masengesho agana ku bategetsi bakuru bashobore kuba bababaye koko ni ukuvuga ngo ubu urebye biri mu mutima w'abantu uretse imana ireba mu mutima wakumi abantu baravuga bati imana yakoreye mu bategetsi bakuru ubundi abantu bakavuga ngo imana yasanze perezida wa repubulika ubumenyi bwose bwa- akabyanga niko abantu bari gusaba imana banasenga bakabimusengera nibura akabyanga kikabera ko rwose cyangwa rwose banyireka aba banyarwanda batunzwe n'ubucuruzi bw'ibyambayemo barifuza ko intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko zagira icyo zibikoraho ariko byumvikana nk'ibitagira icyo bitanga kuko mu kwezi kwa kane uyu mwaka madame donatire mukabarisa ukuriye abadepite yatubwiye ko ibi byambarwa ari umwanda ibihugu bikize biza kumena muri afurika asaba abanyarwanda gukoresha iby'iwabo muri gahunda yo kwigira no kwihesha agaciro ariko se ko bakesha amaramuko caguwa nabo ni umwanda abavuga ko ari umwanda rero nibo bandi baba biyicariye mu mabiro buri kwezi baba bazi ko amafaranga yabo agomba kuboneka kwa kesaswa umusoro twawutanze bo bakabona amafaranga nibo bavuga ngo caguwa ni umwanda ariko twebwe ntabwo ari umwanda kuko turaza twanayitunganya twanayibana nabo bakanayambara uyu mwanzuro wo guca caguwa si umwihariko w'u rwanda ruwuhuriyeho n'ibihugu byo mu karere ruje ku isonga mu kuwushyira mu bikorwa u rwanda ruravuga ko rwatakazaga miliyoni cumi n'eshanu z'amadolari buri mwaka rutumiza hanze ibicuruzwa nk'ibi uyu mwanzuro uje mu gihe inganda zitaragera ku rwego rushimishije mu rwanda ngo zibe zahaza benegihugu n'amagingo y'u rwanda ruracyabona kiridan ni ukuvuga agati bihaganyuza mu menyo nyuma yo kurya kabarwa mu duhendutse rugatumije hanze y'igihugu erike bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali turagushimye erike kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuze mu burundi aho imishyikirano igira kabiri ihuza abarundi izotangura kuva ku itariki cumi na zibiri gushika ku itariki cumi na zine z'uku kwezi kw'indwi yarusha muri tanzania nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umwunganizi benjamin mkapa yamara gushika ubu senared yari yasabye gutumirwa nk'urunani nta butumire yaronse kuri icyo giti umuvugizi w'urunani senared pancras kimbaye avuga ko atamunywanyi w'urwo runani arekuriwe kuja muri iyo mishyikirano ku giti ciwe mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije atangura yemeza ko ubwo butumire bataraburonka gushika ubu
gushika uyu munsi muri senarede igira iteka ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'imirije yarusha ntabwo turaronka ni ukuvuga ko atabwo muzoronka ikibazo n'umuhuza yawucishura igihe twagira ikiganiro igihe umuhuza bwahura n'umuhuza yari yaje kubaraba i buruseli eh, mwari mwambwiye ko mufite akizero ko umuhuza azobatumira nk'umuhari senarede ku bwanyu ititagenze neza niki Eh, ikitaragiye itagenze neza gushika uyu munsi umuhuza niwe ashobora kucishura kuko ntituzi eh, kuva duhuye amagenekerezo ya cumi n'irya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu n'uyu munsi icyo bacarahindutse mwavuze ko hariho abanywanyi b'urunani senarede bamaze kuronka ubwo butumire abo banywanyi bazokwitaba ivyo biganiro bitekanijwe Eh, abanywanyi bo muri senarede bamaze kuronka ubwo butumire barabidushyikirije bafite amakenga kuko bazi neza ihangiro rya senarede bazi neza aho senarede ihagaze kuri icyo kibazo cyo gutumirwa ni nacyo gituma baciye bandikira umuhuza bamumenyesha yuko badatumiwe muri senarede badashobora kwitaba ibyo biganiro mu gihe mutotumirwa n'abo banywanyi banyu batoja mu biganiro ingingo muzofata n'iyihe ikindi kintu umugambi mufise n'uyuhe imigambi yo y'urugamba rwo kugarukana amahoro cyane cyane iyo hariko haraba ibiganiro eh, si byiza yuko ishyikirizwa ku maradiyo urumva umaze kuwushyikiriza ku iradiyo uyu mugambi eh, ura- uraheza ukakirwa nabi na cyane cyane iyo ugomba kuwukorana n'abantu bahambaye nk'umuhuza cyangwa amakungu leta y'uburundi irega urunani senarede ko eh, rukoreshwa n'abanyamahanga aho muhavuga kwiki Eh, twibaza yuko eh, ubutegetsi bw'ubujumbura aho ntibyayibwije bwayikiye umujya nagomba nibutse yuko mu butegetsi bw'ubujumbura harimwo abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi abahoze batwara inama nshingamateka abahoze ari ibyegera by'abakuru b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro benshi aha rero icyo ubutegetsi bw'ubujumbura bwo kwibuka ni uko abo bashingantahe n'abapasoni bagize icyo bamara mu buzima bw'igihugu se muri bamwe bafashije kugira ngo abo bahangana i bujumbura bashikeho eh, sinibaza yuko buvuga ko ari biburabwenge gushikaho badashobora kwiyumvira kazoza k'igihugu batarinze batarinze gusaba amakungu ko yobafasha kwiyumvira mu gihe abanywanyi bo muhari senarede baronse ubutumire boja muri ivyo biganiro mu butegetsi bw'umuhari senarede mwofata ingingo zimeze gute Eh, kujya muri ibyo biganiro tutari mu runani senarede iri nguvu leta yihagiriye ubutegetsi ku nguvu i bujumbura ja muri ibyo biganiro umuntu yirebanga atari kumwe na senarede ni nk'uko umuntu intama yoba igiye yishoye mu ntambwe yonyine icyo gihe rero iyo ntama intambwe zirayirya ikayifungura urumva rero yuko atacyo iba iri kirafasha muri urwo rugamba I- intambwe zoba ari nk'izihe intambwe nabo baba bagiye guhura kuko ugiye wenyine hajya imiti ikora ikoranye ugiye wenyine widohoye muri uru runani birumvikana neza yuko atanga na ntoyi uzoba uzogenda azoba afite zo gushobora kugondoza petero nkurunziza ngo abohore uburundi yaboshe abohore uburundi buri mu marira no mu maganya uzoba agiye rero yidohoye muri senarede azoba afite izindi nyungu atari inyungu zo gutabara abarundi bagowe
tukivuga kuri iyi nkuru yerekeye umuhari sinarede n'ibiganiro yarusha perezida silvestre ntibantunganya ari mu runani sinarede wewe yararonse ubutumire ku giti ciwe nk'uwahoze arongoye uburundi mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije avuga ko we yipfuza ko na sinarede yotumirwa ku giti c'urwo runani atangura avuga uko we ubwo butumire amaze kuburonka
ubwo jewe nararose ubutumire mugabo bwari ubutumire bwo kuba ku itariki y'icenda gushika ku cumi na zibiri ubu rero tuzi yuko ishobora kuba ibindi tariki ntibaratubwira neza ko ariko ko ari uko bizogenda mugabo turarindiriye Eh, muzoshika aho ibiganiro bizobera ryari mbega bizobera yarusha urumva sinshobora kumenya ntituzoshika ryari kandi nawe wumvise nyene inyishu zitaratomoka neza ku bwa mbere bari badutumiye kuva ku ryerekezo ry'icenda mugabo bavuga ko cumi na cumi na zibiri amugushayo kandi biba n'ukugene n'uburyo bugushikayo babutanze bikaboneka gushika ubu rero ivyerekeye itike y'indege ndaza turabona ariko murafite umugambi wo kuja muri ivyo biganiro ibiganiro umuntu ntashobora kutabijamwo iyo byatumi- byatumiwemwo bigatumirwamwo uko abantu babiteguye kandi bavyumvikanye Eh, mwebwe muri mu runani eh, eh, senarede ariko amatwa dusumira aba urunani senarede ntigwatumiwe nk'urwo runani muzogenda muri ivyo biganiro kandi umuhari senarede uvuga ko ata muntu n'umwe ahurikiye muri urwo runani ashobora kuja mu biganiro naho iwe yatumiwe ku gatwe kiwe ni ngombwa yuko iyo umuntu ariko arondera amahoro abarundi bakeneye agira utwigoro twose kugira ngo babashe gushikira ayo mahoro kandi uwo muntu wese biraba ni natwebwe gusa tuzoja muri ivyo biganiro ni nabo nyene babitunganya eka n'abandi biraba mu burundi na cane cane aba bari mu nzego z'ubutegetsi nico gituma umwe wese ategerezwa kugira uko ashoboye kose ntabe intambanyi y'abandi rero rero ndifuza cyane kandi ashyigikiye senarede bavuga bati abantu bose bajya muri ibyo biganiro Eh, ndibaza mbere yuko n'ibi bituma bizabirahindagurika biteba ari uko abantu ariko bararondera ingene bose boja muri ibyo biganiro mu gihe mwoja muri ivyo biganiro senarede yavuze ko ata munywanyi wayo ishaka kwajamwo ibihano senarede izofata muzo vyemera canke muravyiteguriye uvuze bwa mbere wowe inyishu utaguhaye kuko je navuze yuko umuntu yokora kugira ngo abo bose biraba ajeyo senarede rero ijeyo kandi nakubwiye yuko nanjye mbona umengo igituma ariko birateba ari uko abantu ariko bararaba ingene abo bose boshobora kuja muri ivyo biganiro ico kibazo rero bajije gusa kwishura ntarabona neza inyishu ya nyuma eh, abariko barategura ibiganiro bamaze gushikako si ubwa mbere umuhari senarede usigurira umuhuza n'abahuza ko umuhari senarede wutumirwa nk'umuhari senarede bara- abategetsi barongoye eh, ivyo biganiro eh, cane cane umuhuza eh, benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania yaraje mu birigi amasomo yandi barabonana na senarede ariko murabona ko ubwo butumwa butaje inyishu ikibazo nababaje n'ikibazo gitomoye muriteguriye ibihano vyofatwa na senarede mu gihe mwojayo batabahaye uruhusha nanjye ndibaza yuko inyishu ndaguhaye atayitomeye gusumba ngaho kuko niba n'ubu eh, batarashobora kuvuga ati itariki niyi ni ukuvuga yuko abantu bariko bararondera ingene impande zose zikenewe kugira ngo ikibazo cy'uburundi cigwe neza zoshobora kuba ziri muri ivyo biganiro aho rero no gusaba yuko ikibazo nk'ico wokimbaza tumaze kubona inyishu ya nyuma izo ivuye mu bariko baratunganya ivyo biganiro naco muzoduha inyishu mwashika hariya ariko ico numvise mu ntango nuko mwebwe muzokwi- mufise umugambi wo kwitaba ivyo biganiro navuze yuko nshigikiye yuko abo muri senarede botumirwa nka senarede ico ni navuze icifuzo yuko icifuzo nico ni, ni, ni naho mpagaze uyu munsi ko abantu botumirwa nka senarede Eh, Sylvestre ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye namwe murakoze cyane kuba mwambariye
mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi vya leta zunze ubumwe za amerika fbi james comey yatangaje uno musi ku wa kabiri ko ibiro fbi vyemera ko bidakenewe ko hillary clinton yagirizwa ivyaha ku vy'uko nimba yavyifashemo nabi ku makuru y'ibanga igihe yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ahandi naho igisirikare ca nigeria cateshije igite- igitero c'ubwihevyi cari kigira gikogwe n'abakenyezi babiri b'abagwanyi b'intagondwa za boko haram umuvugizi w'igisirikare san kukamsani u- osman yahoze yatan- yasohoye itangazo rivuga ko abasirikare bateshije abo bakenyezi babarashe barabica perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yatangaje ko igihugu ciwe kizosubira eh, kwiyumvira imigambi yaco yo gukura inteko muri somaliya hamwe inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zotera zija mu nzira nziza muri iraq umushikiranganji jejwe intwaro yo hagati mu gihugu arasaba leta ko yotanga imihoho ivyo bika- bikiyongera ku ruhagarara rwa politiki rusanzwe ruri mu gihugu inyuma y'igitero giherutse kugigwa ku mugwa mukuru wa bagdad aho abantu ijana na mirongo indwi na batanu bagandaguwe umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yahagaze mu gihugu ca kenya uno munsi kuwa kabiri mu rugendo arimwo mu bihugu bine vyo muri afurika inshuti z'ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwari kumwe kuri mikoro nanje fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka wafashe amajwi uh, agashira hamwe n'ibiganiro twabashikirije n'amakuru ni Innocent Kimenyi mwese tubifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.